ni radiyo ijwi ry'amerika iyi ni radiyo ijwi ry'amerika isamiranira iyi washington dc mu kirundi mu kinyarwanda inshuti mwese mu duteze amatwi muriwe neza aha muri studio ya gatanu muri kumwe na federica nkunikije na thomas kamirindi mwiriwe neza se amakuru i want to stress that i have tried everything in my power to get a delegation from the government to come here without success but i believe that your coming here will ensure that there will be a collective roadmap which will instill confidence internationally as well as regionally to the East African community.
uyu ni benjamin mkapa umuhuza mu matati y'abarundi yahoze arongoye igihugu ca tanzania avuga ko ataco atagize kugira ngo ajijure leta y'uburundi itabe iyo mishikirano kandi ko yizeye ko abayitavye bazokorera hamwe mu gushikiriza urupapuro rw'inzira ruzoshimisha amakungu hamwe n'intara
mu yandi makuru etiyopiya yatoye umukuru w'igihugu w'umugore umudiplomate w'inararibonye salewok zewede
inteko z'ishyirahamwe rya afurika zatangaje ko umukuru umurwi w'intagondwa wa al-shabab yishwe
abakuru ba otan muri afganisitani bahagaritse by'agateganyo inama zose bahuriramo na bagenzi babo ba afganisitani
ingwano hagati y'abasirikare b'igihugu ca Cameroon n'abagwanyi muri ico gihugu biyonkoye yahitanye abatari bake amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyatangurire muri afurika inteko z'ubumwe bwa afurika mu gihugu ca somaliya zatangaje ko zishe umutetsi ajejwe ikiga mu murwi w'intagondwa al-shabab ukorana n'umurwi ukora ibitero vy'iterabwoba al-qaida mu butumwa bwacishijwe ku kibanza twitter candikirwako amakuru inteko z'ubumwe bwa afurika uyu munsi kuwa kane zatangaje ko umukuru ajejwe gutoza amakori mu ntara ya shabere mu gihugu ca somaliya yishwe ku munsi wa mbere aguye mu mutego igihe yari mu nama ya al shabab mu gisagara ca bariri umurwi al shabab ukura umutahe wawo mu makori utangisha abanyagihugu bo mu ntara wigaruriye inteko z'ishyirahamwe rya afurika zitangaza kandi ko abandi bagwanye mu murwi al-shabab bishwe ku munsi wa mungu byitezwe ko izo nteko z'ubumwe bwa afurika zigizwe n'ibihugu bitandukanye zizogabanya igitiri cyazo maze zigashira uruhara rukomeye rwo gucungira umutekano mu minwe y'abasirikare b'igihugu cya somaliya umurwi al-shabab warigaruriye ibice byo mu bumanuko no hagati mu gihugu kandi wama wakoze ibitero ku murwa mukuru w'igihugu cya somaliya bwa mbere mu mateka ya etiyopiya umukuru w'igihugu watowe n'umugore yitwa salewok zewede afite imyaka mirongo itandatu n'umunani y'amavuko ni inararibonye mu by'ububanyi n'amahanga cyangwa se diplomasi hagati y'umwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo inani n'icyenda n'uw'ibihumbi bibiri na gatandatu yabaye ambasaderi wa etiyopiya mu bihugu birindwi bya afurika ubufaransa na unesco ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burezi siyansi n'umuco yabaye umuyobozi mukuru w'ibiro bya loni i nairobi muri kenya yabaye intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye anayobora ingabo z'amahoro muri repubulika ya centrafrica binuka muri iki gihe yari intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru wa loni mu muryango w'afurika yibumbye muri iyi myanya yose uko ari ine yari ku rwego rw'umunyamabanga mukuru wungirije wa loni Saleh Wok yatorewe manda y'imyaka itandatu ku bwiganze bw'abagize inteko ishinga amategeko ya Ethiopia asimbuye perezida Malatu Teshome weguye uyu munsi ubutegetsi bwa Ethiopia buri ahanini mu maboko y'inteko ishinga amategeko niyivamo guverinoma na minisitiri w'intebe perezida wa repubulika ni umwanya w'icyubahiro
muriko murabandanya kumviriza iradiyo hijwi ry'amerika igisirikare cy'igihugu ca cameroon uyu munsi kuwa kane catangaje ko atari bake bishwe igihe abasirikari bariko baratana mu mitwe n'abiyonkoye bavuga ururimi rw'icongereza ivyo bitero vyatanguye umunsi umwe inyuma yaho perezida paul biya atangarije ko yatsinze amatora yo gusubira kurongora igihugu mu kiringo kigira indwi biya avuga ko abiyonkoye bakora ibitero vy'iterabwoba ingwano hagati yabo hamwe n'abasirikare ba leta Cameroon imaze guhitana ubuzima bw'abantu amajana n'amajana kuva itanguye mu mwaka uheze abasirikare batanguye gukora ibitero ku bibanza bishika indwi byo mu ntara muraruko bushira urengero byikekwa ko bikorerwamwo imyimenyerezo yo kurwana umumenyesha makuru w'ibiro bijejwe gutangaza amakuru Associated Press yatangaje ko yabonye imivyimba 18 mu gihe umunyagihugu mu gisagara ca Ngarume Tara Leslie wewe avuga ko yabonye imivyimba cumi n'itanu Leslie avuga ko abantu bafise ubwoba ko hashobora kuba hari abasivile bo muri ico gisagara baguye muri iyo ngwano muri iki gihe abasirikare bashinze ibirindiro ku buryo abantu bose binjira n'abasohoka muri ico gisagara babanza gusakwa yamara hari n'amakuru avuga ko abanyagihugu batari bake bahungiye mu mashamba ibinyamakuru vyo muri ico gisagara vyatangaje ko abagwanyi bashika mirongo itatu bishwe hamwe n'igitigiri c'abasirikare kitaramenyekana
abakuru b'ingabo za otan muri afghanistani ziyobowe na leta zunze ubumwe za amerika baratangaza ko bahagaritse by'agateganyo inama zose bahuriramo amaso ku yandi na bagenzi babo ba afghanistani biturutse ku bitero byakozwe n'abasirikari ba afghanistani kuri bagenzi babo ba otan umuvugizi wa otan muri afghanistani koloneli w'umudage knut peters yasobanuye ko kuvugana n'abayobozi b'igisirikare cya afghanistan bizakomeza ati gusa tuzajya dukoresha telefoni na email hashize icyumweru umusirikare wa afghanistan arashe abasirikare bakuru bari mu nama ahitana generali w'icyamamare abdul razik wari umukuru w'igipolisi cy'intara ya kandahari mu majyepfo y'igihugu na general abdul momin wari umuyobozi w'iperereza muri iyi ntara ya kandahari yakomerekeje kandi umwe mu bayobozi b'igisirikare cya otan muri afghanistani brigadier general w'umunyamerika jeffrey smiley umugaba mukuru w'ingabo za amerika na otan muri afghanistan general scott miller we yararusimbutse nawe yari muri iyo nama nyamara abatalibani batangaje ko iki gitero cyakozwe n'umucengezi wabo mu ngabo za afghanistani agamije kwica miller akamwicira rimwe na general razik kuva mu bihumbi bibiri n'umunani bene ibi bitero by'abacengeye ingabo za afghanistani byahitanye abasirikare ba amerika na otan barenga ijana na mirongo itanu abandi bagera kuri magana abiri babikomerekeyemo icyibasiye general miller nicyo cya mbere na mbere cyageze ku mugaba mukuru wa otan kandi aba arinzwe cyane
muriko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'amerika perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yabwiye abanyagihugu bari bitavye ikoraniro ry'abanyapolitike bariko baritoza bo mu mugambwe wa repubulika yari yatunganije mu ntara ya wisconsin ko kwica gushaka kwica abategetsi bakomeye bahora barongoye leta ya amerika biteye kubiri na demokarasi ayo majambo ayashikirije inyuma yaho abahinga bakorera ibiro bijejwe iperereza eka inyamiramabi fbi batangarije ko bariko bararondera umuntu yarungikiye amabombe perezida barack obama yahoze atwara leta z'ubumwe za amerika hamwe na hillary clinton yahiganywe na perezida trump mu matora y'umukuru w'igihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu uyu munsi naho abapolisi bo mu gisagara ca new york batangaje ko hari agatu kikekwa ko karimwo bombe karungitswe kuri sosiyete ya deniro ateguriramwo uh, amasinema gasa n'agatu karungitswe ku bategetsi b'abademokarate bakomeye barimo perezida barack obama yahoze atwara leta zunze ubumwe za amerika na hillary clinton yahoze ari sekretari wa departema ya leta y'amerika abapolisi b'inyamirama fbi nabo bemeje amakuru avuga ko barungitse abahinga ku biro vya poste mu ntara ya delaware naho nyene hatowe agatu kari karungikiwe vice perezida joe biden aba mu gisagara ca newcastle muri iyo ntara
radiyo ijwi ry'amerika mujye no kuri radiyo yacu veho akadomo kaho mukurikire aya makuru tubagezaho mu rwanda inama y'abaminisitiri yateraniye ejo kuwa gatatu i kigali yafashe umwanzuro wo kongera gushyira ingufu mu ikoreshwa ry'igifaransa mu nzego z'igihugu zitandukanye ni inkuru ya mugenzi wacu erika bagira ubusa
nk'uko bigaragara mu itangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri yabaye kuri uyu wa gatatu iyobowe n'umukuru w'u rwanda paul kagame mu byemezo byafashwe harimo ko u rwanda rwashimangiye kongera ingufu mu ikoreshwa ry'ururimi rw'igifaransa mu rwego rw'uburezi amahugurwa no mu bucuruzi mu kiganiro bagiranye n'abanyamakuru kuri uyu wa kane bagaruka kuri bimwe mu byemezo by'inama y'abaminisitiri bwana johnston businge minisitiri w'ubutabera mu rwanda icyarimwe n'intumwa nkuru ya leta yasobanuye ko ururimi rw'igifaransa rusanzwe rukoreshwa mu nzego zitandukanye nko mu mategeko n'ahandi icyakora bwana busingi yabwiye abanyamakuru ko bitewe n'akarere u rwanda ruherereyemo ururimi rw'igifaransa rwari rumaze imyaka itari mike rukoreshwa mu rwanda byabaye ngombwa ko ubutegetsi bw'u rwanda bubanza no guha ingufu ururimi rw'icyongereza rwiganza cyane mu bihugu by'akarere gufata uyu mwanzuro rero ngo birasa no kongera kwibutsa abanyarwanda ko ururimi rw'igifaransa rugomba gukoreshwa uko bikwiye bimenyekane ko ntabwo rwagiye ntabwo rwatawe ntabwo rwaretswe nk'uko bivugwa nk'uko mu byumba muri izi nk'uko mubisoma ahubwo icyabaye ni uko habaye ururimi rw'icyongereza rurazamuka rwari kuri zeru urundi ruri tuvuge wenda ruri kuri mirongo itandatu mirongo irindwi ururi kuri zeru birumvikana ko rwari rukeneye ingufu kugira ngo rumenyekane abantu barukoreshe minisitiri w'ubutabera icyarimwe n'intumwa ya leta anatomora neza uko ibintu bizakorwa niba ku masaha yari yaragabanyijwe mu mashuri hamwe na hamwe ku rurimi rw'igifaransa ashobora kuba yakongerwa ibitabo by'igifaransa hamwe na hamwe byigijweyo bishobora kongera kugaruka n'ibindi gusa akavuga ko ari ukongera gukangurira abanyarwanda uru rurimi muri iki kiganiro bwana businge yahaye abanyamakuru yashimangiye ko mu nzego izindi ndimi zisanzwe zikoreshwamo mu rwanda igifaransa nacyo kigomba kuhagaragara aho ururimi rukoreshwa mu nzego za leta ururimi rukoreshwa mu nteko ishinga amategeko n'ahandi bikwiye kugaragara ko rukoreshwa nk'izindi ndimi kugira ngo nicyo cyagombye abanyamakuru babajije intumwa ya leta niba icyo ubutegetsi bwise guha ingufu ikoreshwa ry'ururimi rw'igifaransa muri ibi bihe bidatiwe no kuba madame louise mushikiwabo yaratorewe kuba umunyamabanga mukuru w'umuryango uhuza ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa yazarangiza manda igifaransa kikongera kwamburwa agaciro ruri maso ntabwo rwasinziriye rurareba rurakora rurakoreshwa ntabwo rwigeze rusinzira ntabwo bikwemereye mu kiganiro cyihariye yagiranye na tv5 monde y'abafaransa madame louise mushikiwabo akimara gutorerwa kuyobora umuryango oef umunyamakuru yabajije perezida kagame niba igifaransa cyaba kigiye kongera gukoreshwa mu rwanda nk'uko byahoze perezida kagame yamusubije ko igifaransa gikoreshwa kimwe n'icyongereza so ati icyo nakwizeza mu rwanda dufite ururimi rumwe duhuriraho rw'ikinyarwanda turuvugana n'abaturage bacu kandi biga bigisha bakanavuga igifaransa nk'icyongereza rero mu by'ukuri zose tuzikoresha mu buryo bwinshi bamwe mu babonye umwanzuro wa leta y'u rwanda wo kongera ingufu mu gifaransa baravuga ko ku ruhande rumwe bigiye gusa n'ibisubiza agaciro abazi uru rurimi bwana dieudonne niyo dushima ni umunyamakuru wa radio na flash tv mu rwanda ureba mu nzego zitandukanye jya muri banke jya hasi hatangirwa serivisi zitandukanye mu gihugu urasanga hari nk'urupapuro rwo kuzuza ushobora kurubona mu kinyarwanda cyangwa se mu cyongereza cyane cyane n'ikinyarwanda gike ariko ni haracyari hasigaye impapuro zuzuzwa n'usaba serivisi mu gifaransa ni hake rwose hari hasigaye urundi ruhande uyu munyamakuru akavuga ko hari aho bishobora kuzagurana cyane ku bategetsi bakuru birongera gutanga ikintu cy'umukoro unakomeye ku bayobozi batandukanye kuko abayobozi bakuru mu nzego z'igihugu ujya kureba iyo tuvuga tuvuga ameza afatirwaho ibyemezo byinshi mu gihugu ntabwo ayo meza ururimi rw'igifaransa ruyagaragaraho kiragaragara muri bake bahari nabo bashaka kukigaragaza cyane ko banakizi kuko cyasaga nk'aho kukivuga bitakugaragaza nk'umuntu usobanutse akenshi iyo ugiye kureba n'abafata ijambo mu ruhame ahakoraniye imbaga y'abanyarwanda bajya kumva ikizakukwereka ko ari umuntu usobanutse azajya avuga ijambo ry'ikinyarwanda avangemo n'utugambo duke duke tw'icyongereza kugeza ubu indimi zikoreshwa mu nzego z'ubutegetsi bw'u rwanda ni eshatu ku isonga haza ikinyarwanda nk'ururimi rw'igihugu hakaza icyongereza n'igifaransa gusa mu ntumbero y'ubutegetsi ni uko hakwiyongeraho n'igiswahili nk'ururimi narwo rwiganza mu karere igifaransa hari hamwe na hamwe bigaragara ko cyasaga n'icyirengagijwe nko ku mafaranga ntikikigaragaraho ndetse hari na bimwe mu bigo by'amashuri byasaga n'ibyakibagiwe aha bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
mu rwanda kandi abashumba ba kiliziya gatolika baramagana itegeko ryemerera abakobwa n'abagore kuba bakuramo inda asumita akaba yaraduye inkuru irambuye itegeko rishya riherutse gusohoka ryemerera umukobwa cyangwa umugore kuba yakuramo inda mu gihe yayitewe akiri muto yafashwe ku ngufu cyangwa se yayitewe n'ubu bafitanye isano ya hafi kuri kiliziya gaturika yisanga nta mpamvu iyo ari yo yose yatuma umuntu yemererwa gukuramo inda kuko gukuramo inda ari ukuvutsa ubuzima ikiremwa muntu hatitawe ku kigero umwana uri mu nda agezeho aba bayobozi ba kiliziya bihanangirije abakozi bo mu bigo by'ubuzima bigenzurwa nayo ko babujijwe ko mu mavuriro yayo hakorerwa icyaha cyo gukura inda aba basenyeri kandi barasaba leta kudashyira itegeko ku bakozi bayo mu gihe gukuramo inda binyuranije n'ukwemera kwabo bwana muri sato umunyamategeko akaba n'umwe mu mpirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu ari mu basanga iki cyemezo cya kiliziya gaturika kije gusubiza inyuma ishyirwa mu bikorwa ry'iri tegeko kuba abasenyeri bahagurutse bakabivuga ubu ngubu ntacyo biri buhindureho uvanyeho ko biri bubangamire ishyirwa mu bikorwa aricyo twaharaniraga kugira ngo tugabanye impfu z'abagore bakuyemo inda batagiye kwa muganga bishobora gutuma benshi batajyayo nanone bagasubira muri bwa buryo muri bwa buryo twatekerezaga yuko bubabangamiye ariko ntekereza ko baba babivuze ubu ngubu ntekereza ko ari ibintu bitari byo cyane cyane ko numva ari ukubangamira amategeko y'Igihugu si ubwa mbere iri tegeko rikuru impaka kuko no mu gihe ryasuzumwaga mu nteko ishinga amategeko abari bagize inteko yasoje manda ntibahwemaga kwerekana ibibazo bishobora kuboneka mu ishyirwa mu bikorwa ry'iri tegeko constance rwaka yahoze ari depite mu nteko icyuye igihe ntibyaba nka gufungurira abana abana batarageza bafite munsi ya cumi n'umunani kumva yuko noneho uko azagenda akisambanira afite rumwe yo kuba yakuramo inda ndibwira ko hagomba kuba demeziri da kompanyuma kugira ngo dusove sosiyete yacu turiho turarwana n'ibibazo bya sida turiho turarwana n'ibibazo by'urubyiruko ruriho rurata umurongo ni izihe mizire da kompanyuma yo kugira ngo aba bana batazakura mwinda ku musozo bwana tom murisa avuga ko amategeko agena uburyo uwemerewe gukuramo inda bikorwa kandi bikaba byarengera umubyeyi amategeko arengera umugore avuga yuko umugore afite agaciro kuruta icyo atwite icyo atwite kizavamo umuntu ukomeye ariko mu gihe cyabangamira wa muntu ntabwo wavuga ngo indibeho ngo umugore apfe amategeko rero twebwe dufite hano afite icyo yita umuntu n'igihe umuntu aba umuntu hari urusoro hari umuntu buri kimwe kikagira amategeko akirengera ubushakashatsi bwakozwe na minisiteri y'ubuzima bugaragaza ko abagore mirongo itandatu aribo bapfa buri mwaka bitewe no kugerageza kwikuramo inda iyi mibare yatanzwe n'amavuriro mu gihe bakiraga aba bagore baje bagerageje kwikuramo inda ariko abaganga bakananirwa kurengera ubuzima bwabo kuko babaga banyoye ibintu bidashobotse imibare myinshi itagaragara ni iy'abagerageza gukuramo inda zikavamo ariko ntibagere kwa muganga cyangwa se bagahitanwa nazo ubundi bushakashatsi bwakozwe n'umuryango CRID urengera uburenganzira bwa muntu mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu bugaragaza ko mu magereza yo mu Rwanda hari abagore basaga ibihumbi bitatu magana atanu bafungiye icyaha cyo gukuramo inda rwihishwa abashyizeho iri tegeko bakizera ko nta mibare y'abagore bafungirwa iki cyaha cyo gukuramo inda cyangwa se bapfa bazira ko bakuyemo inda yazongera kubaho mu gihe iri tegeko rigena uburyo abana basambanyijwe ku gahato cyangwa se bafashwe ku ngufu bajya bemererwa gukuramo inda na muganga wa leta asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali urakoze asumta dukubitire mu burundi aho inama nshingamateka yongereje kuri uno wa kane kiringo c'imyaka ine umurwi w'igihugu ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi severe ni mu gihe itegeko rya kera ryavuga ko uyu murwi wongerwa umwaka umwe gusa uyu murwi ugiye kandi gutohoza ukuri ku byabaye mu Burundi kuva umukoroni wa mbere ahonyoje ikirenge ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika evariste nzikobanya nka ari i bujumbura mu burundi umushikiranganji w'ubutungane niwe yari kuri uno wa kane umutumire w'inama nshingamateka eme laurentine kanyana yibukije abashingamateka zimwe mu ngingo zasabwe n'inama nkenguzamateka na nshingamateka ko zohinyanyurwa hari ku igenekerezo rya cumi na gatatu kuno kwezi nyene kwa cumi iyo ngingo ya kane uno munsi ikaba iyo ngingo ivuga yuko mugwi ujejwe kuvugana ukuri no kurekuranira ko ugira ikiringo cy'imyaka ine gishobora kongerezwa ku yindi myaka ine iyindi ngingo yari ingingo ya gatandatu yerekeye ibikorwa uwo mugwi ujejwe gukora umugwi wari wasavye inama nshingamateka na nkenguzamateka ikiringo cyokongerwako na cyane cyane ikiringo cerekeye imbere y'uko uburundi bwikukira inama nshingamateka na nkenguzamateka zimaze bihanahana kw'ivyumviro zari zasavye yuko twohera ku gihe c'abakoroni umushingamateka daniel gerard ndabirabe arongoye umurwi w'amaho ujejwe ibibazo vya politike n'intwaro niwe yashikirije ivyo hinyanyorwa mu itegeko rishasha rigenga severe umukuru w'inama nshingamateka pascal nyabenda yahaye ijambo abashingamateka inyuma y'ico gikorwa umushingamateka bizimungu simo wo mu runani amizero y'abarundi yashikirije amakenga ayo nayo ashingiye ku kuntu ikiringo kigiye kongerwa umurwi severe kitongerejwe n'inyuma y'umwaka wa bibiri n'umunani kugira abarundi bamenye naho nyene ivyabaye nagomba gutomokegwa ku nyishu yatanze ku kibazo ca gatatu aho bari bamubajije ku kiringo co kuva mu bihumbi bibiri n'umunani ko gihe abenegihugu bosaba ko bomenya ivyabaye batobimenyeshwa kavuga ko bitoba vyiza ko vyohava bituma utwigora igihugu gishitse ko twaba dusubira inyuma rero sinatahuye kuko haba mu igihumbi n'amajana umunani na mirongo umunani na gatanu si haba mu bihumbi bibiri n'umunani hose ni muri kahise sinumva ari igituma niba abarundi bavuze bati turagomba kumenya ibyabaye nyuma y'ibihumbi bibiri n'umunani igituma batubimenyeshwa kandi uwo muguri ho kugira ngo ukuri kuja habona hanyuma habe kure kuriranira umukuru w'inama nshingamateka yunganiye umushikiranganji w'ubutungane mu kwishura ico kibazo umushingamateka pascal nyabenda yasiguriye umushingamateka bizimungu igituma umwaka wa bibiri na cumi n'umunani ari wo wafatiweko umuntu abunganiye gatonya kwa mushikiranganji nuko abanyakwarushika amateka bomenya ko uyu mwaka w'ibihumbi bibiri nani wafatiwe ko bisunze koko ko umugwi wa nyuma wagwana wari wamaze gutera igikumu ku masezerano yo guhagarika intambara naho nico cafatiwe ko inyuma yaho ibisigaye bica bikorwa n'ubutungane igihugu kiba gifise inzego z'ubutungane igihugu kiba gifise abatowe kugira abaserukira abarundi ntibavuga rumwe ku kiringo cofatirwa ko umushingamateka daniel geraz ndabirabe yatowe muri cndddd yagize ico ashikirije ku bashingamateka basaba ko ubutungane bw'inyuma y'intambara bwokora n'inyuma ya bibiri n'umunani abashaka yuko kuva 2008 abashaka yuko kuva 2008 haba justice transitionnelle nibashire intoke hejuru tubwirukeko kuko ubutungane burahari hari ikintu mwibagiwe nibavuge bati twebwe dushaka justice transition kuva 2008 bazoba bariko barataka ubutungane ubutungane buca buriyagisa none ntivyumvikana ica kabiri gitoya mbega ko muvuga ko ubutungane umengo nta buhari ngo hari ibintu mukeneye kumenya ngo ubutungane ngo bwotegerezwa kuvuga aha bobivuga ubutungane bwo bivuga koko ntihariho abantu na hano muri ino sare bosohoka aha ntihariho n'abantu muri ino sare bosohoka oya ntitujye kure ibibazo by'abashingamateka birangiye habaye kwemeza iyo nteguro y'iryo tegeko zimwe mu ngingo zikomeye zigiye kugenga uwo murwi severe ni uko ugiye kongerwa ikiringo cy'imyaka ine kuva mu ntango z'umwaka uza wa bibiri na cumi n'icyenda kizoza kirongerezwa gutyo gushika uwo murwi urangije igikorwa washinzwe icyahinyanyuwe ni uko abakomiseri bizoshika bagahindurwa iyindi ngingo ikomeye ni uko uwo murwi ugiye gutohoza ibyabaye mu burundi kuva ku muzo w'abadagi mu burundi ku igenekerezo rya mirongo ibiri na gatanu ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana umunani na mirongo umunani na gatanu integuro y'iryo tegeko yemejwe n'abashingamateka mirongo icyenda n'umunani babiri bararihakana bujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika urakoze evariste ibiganiro bihuza abarundi vyuguruwe icese n'umuhuza kuri uyu munsi wa kane umuhuza benjamin mkapa yemeye ko guhuriza hamwe imirwi yose yegwa n'amatati bisa n'ivyamunaniye kandi ko iyo mishikirano akoresheje ari ya nyuma abanyapolitike bitavye iyo mishikirano bobo bavuga ko bigaragara kwa bakuru b'ibihugu b'akarere batamufashije batamufashe mu mugongo bikwiye muri ico gikorwa ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika pierre claver ni inkuru ari yarusha mu gihugu cya tanzania ariko habera iyo mishikirano
indirimbo ihayageza igihugu cy'u Burundi niyo yatanguriye ibirori byo kugurura icesi ibiganiro bihuza abanyepolitike b'abarundi yarusha muri tanzania mu ijambo ryiwe umuhuza benjamin mukapa yahoze atwara igihugu cya tanzania yavuze ko inyifato ya leta y'u burundi yo kutitaba ibiganiro ibabaje ni ijambo ryumvikanyemwo agashavu i want to stress that i have tried everything in my power to get a delegation from the government to come here without success nagira nshimangire ko nagerageje gukora uko nshoboye kose n'ubushobozi mfise kugira n'imibiri burindonke umuntu n'umwe yoserukira leta y'u Burundi ariko byaranse ubutumire nari nabarungikiye bansaba kwigiza inyuma gato ndabikora yamara basubira gusaba ko twigiza inyuma kandi hari n'ikindi rero leta yasavye ko nobaho urutonde rw'abatumiwe bose bongera bifuza ko bino biganiro byoshimikira ku rupapuro rw'inzira ruganisha ku matora abo nyene bishiriyeho bari kumwe n'iyindi migambwe mu ntara ya kayanza mu kwezi k'umunani uyu mwaka ibyo rero ntabyo nabemereye kandi bambabarire niho nafata ingingo ko ibiganiro bibwirizwa kuba atakundi gushika kuri iyi saha nta kintu na kimwe kigaragaza ko leta ifise ugushaka ko kwitaba iyi nama yamara nta kundi ndizera ko mwebwe mwaje muzokora kugira ngo habone ku rupapuro rw'inzira ruganisha ku matora meza yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri amatora meza yizewe kandi yemewe n'akarere hamwe n'amakungu ku neza y'abarundi bose will be held free, fair, and credible come 2020 in the interests of the people of Burundi.
bamwe mu banyepolitike bitavye ivyo biganiro nka pancras cimpaye wo mu runani senared rutavuga rumwe na leta amenyesha ko ivyo bigaragaza ko umuhuza ataronse inguvu zikwiye z'abakuru b'ibihugu bigize akarere ka afurika y'ubuseruko n'ahari bo bamutumye birumvikana neza ko umuhuza ababara ko umuhuza agira agahinda kuko abakuru b'ibihugu b'akarere ntaco bamufashije na kimwe kuko iyo bamufasha nkuru nziza aba yaje aha rero nkuru nziza yasuzuguye umuhuza yasuzuguye abakuru b'ibihugu b'aka karere yasuzuguye oni kuko nawe nyine yaserukiwe yasuzuguye inyo africaine ni ukuvuga ko yasuzuguye isi yose hajya rero abarundi barayamaze bati kananira abagabo ntiyimye kandi agasozi karamarere kahiye abagabo babona kuko icyiza cy'uyu munsi ni uko ingorane abateye ikibazo uyu munsi babonetse byagaragaye neza yuko petero nkuru nziza atanzira iciye mu biganiro akeneye ikindi umutama mukapa yatangarije abo banyepolitike bitavye ni uko ari igice ca nyuma c'ibiganiro akoresheje mukapa atakazi nahawe n'abakuru b'ibihugu b'akarere ndagahejeje This is an important meeting. It represents the height of the
iyi ni inama ikomeye yo ku rwego rwo hejuru yavuye mu mibonano nagiranye n'imigwi itandukanye kugira ngo haboneke umuti ku matati yavuye ku matora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu birakomeye kuko n'ibiganiro vya nyuma ngize imbere y'uko mpa raporo ya nyuma abampaye igikorwa cyo kugerageza kurondera ituze n'umwumvikano mu burundi ari bo bakuru b'ibihugu vya afurika y'ubuseruko mu nama y'abo bakuru b'ibihugu iheruka nari nibaza ko akazi kanje karangiye kandi nari nakoze ibyo nshobora yamara nabo barambwira batihangana utume ko ikindi gice kizobe ica nyuma ariko kizobe kirimo impande zose aho share nditije umugambwe iprona uruhande rutavuga rumwe na leta avuga ko bisa n'uko umuhuza yatanze imihoho ubwa mbere bavuga ko iyi nshuro igira gatanu nta nshuro ku bwacu iraba kuko nta na rimwe nta na rimwe harigaragaza impande zibiri zihura ngo ziganire zivugane biti turabyumvikana ibindi tubyumvikana kugira abahuza baje hagati bagira ati mutumvikana ko mu wese naheba iki wundi aheba iki twabwira tuti rero nimba mwibaza yuko ari ibiganiro vya nyuma rwa mwebwe byabananiye tanga imihoho hanyuma turabe abandi bakorera mu ngata abitavye ibiganiro biriko biraba n'abatavuga rumwe na leta gusa bahunze hamwe n'abandi bavuye mu gihugu barenga mirongo itanu leta umugambi uri ku butegetsi hamwe n'imigambwe bicuditse nta n'umwe gushika ubu aritaba Pierre Claver niyo nkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika
imbere yo gusozera ibiganiro byacu byo kuri iyi saha tubibutse inshamake makuru avugwa hirya no hino ku isi twababwiye ko inteko z'ubumwe bwa afurika mu gihugu cya somaliya zatangaje ko zishe umutetsi ajejwe ikigega mu murwi w'intagondwa wa al-shabab ukorana n'umurwi ukora ibitero by'iterabwoba al-qaida inteko ishinga amategeko ya etiyopiya yashyizeho umukuru w'igihugu w'umugore yitwa salewok zewede afite imyaka mirongo itandatu n'umunani y'amavuko ni inararibonye mu byerekeranye na diplomasi etiyopiya rero yanditse amateka n'ubwo perezida wa repubulika ari umwanya w'icyubahiro ariko ni igihugu cya kabiri muri afurika mu mateka gishyizeho umukuru w'igihugu w'umugore nyuma ya liberiya igisirikare cy'igihugu cya Cameroon uyu munsi ku wa kane cyatangaje ko abatari bake bishwe igihe abasirikare bari kubatana mu mitwe n'abiyongoye bavuga ururimi rw'icyongereza abakuru b'ingabo za otan ziyobowe na leta zunze ubumwe za amerika muri afghanistan baratangaza ko bahagaritse by'agateganyo inama zose bahuriramo amaso ku yandi na bagenzi babo b'afghanistan kubera ibitero bibibasira inshuti mwese mukunda radiyo nk'ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye kuri iyi saha bigarukiye ngaha tuboneyeho akanya ko gushimira enjeniyeri pire yadufashe mu bwiga bw'ibyuma hamwe na fasire yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye amakuru mwashyikirijwe na federic nkunikije na thomas kamirindi mukomeze mugubwe neza na radiyo ya ijwi ry'amerika umugoroba mwiza murakarama